father plenty money for my backyard plenty money for my house yo no recession for where you dey olúwa visit me i dey wait yo àlejò lówó mo ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ o ẹ fún mi lówó mi ò ní ìyá ìkáyọ̀ o bàbá bless me o àlógo jíjí o try me make you see i no go get am money money ego ego àgbékánu kò owó money money ego ego ego òwò ọ̀yàdé mi dákun mo bẹ̀ o. bless me bless me Papa. give me good life ìbàdàn kí n máa yan fandafanda lójú ẹlẹ́gàn mọ̀ nímọ̀ nímọ̀ ní ègbò ó máa bọ̀ I dey do my best every day. I pray make e add up, Baba. I no want to see lo jọ̀wọ́ mo bẹ̀bẹ̀ o. ó pé kó pọ̀ àní mo bẹ̀bẹ̀ o. torí débìtì mi pọ̀ ó oh. pọ̀ have mercy on me and give me good life. You dey last me peace of mind. Every day as I dey grind, make your favor follow me, Baba. Money, money, eko, eko, I dey kanu ko. to now very well this morning and welcome una to our business and lifestyle program inform me with olayemi and co yes uh, e get as the weather be for this side or i no know about una side but the weather almost no make us wake up so tey this morning my daughter say make i set alarm wey go dey wake <laughs> so that we go quick dey wake up to wake dem because she get where she suppose go this morning and so we see am um, the weather dey sweet for us to sleep but again we know say when we dey look weather and we no do wetin we suppose do e mean say hunger go blast us na im make us waka even inside the rain come say make we come studio this morning and i apologize for those of una wey look out to lis ten to us yesterday but due to circumstances beyond our control we no fit um, come but uh, we thank god say we fit come this um, beautiful rainy day obianimi dey inside studio my sister dey here with me and my brother dey yes una go like wetin we wan talk today i'm sure of that one so make una just sit back relax and enjoy and make una no forget say. Uh, after this program now the next program now farming farming things and we will talk about uh, farming well i like the topic for that farming things but sharply sharply make we enter today program proper proper oga adeomo. Okay, abi anything wey you wan do she she dey look for she dey eh, look for my trouble okay <laughs> my people i dey greet everybody this morning we thank baba god as eh, don give us opportunity from this very present cold weather eh, the rain started very early the rain dey rush everybody to work <laughs> e rush everybody to work but we thank god as e don give us opportunity to fit reach here this morning my name na adeomo akao i dey um, I greet everybody this morning. Like we talk, we una to provoke. Uh, plenty other duties call yesterday Now im lead to the way the matter be. But anyhow it be special we go always deliver the best to you. Mm. Just just no say we go always give you the best. Thank you very much. Okay. madam ikekwa mhm, now they wait make they call my name because they first call oga adeomo name make they wait make they call my name my people <laughs> make i salute una una very good morning and uh, this rain say make i gree tuna This weather <laughs> eh, my madam dey talk say this weather no dey let person dey quick dey wake up eh, and the good book talk am say person wey dey consider weather <laughs> e no go fit go farm o e no go fit do anything and this na rainy season so no matter how the weather be make you try make sure say you do what you suppose to do my name na sandra ikekwa. all right okay before we take um, the topic make i just uh, refresh our mind again on our reading on political power and traditional power political power na power wey dey obtained from the people and must be controlled by the people. Why traditional power na power wey god give us na our birthright na e be it is to be enforced by the people make una remember this very statement as i go always talk all of us get where we from come nobody jump from uh, fall from star, uh, sky come or nobody come from underground Uh, anyway, I say some some they come from river <laughs> but those ones sef Where they come from river dem They burn them. na <laughs> burn dem <laughs> still dey burn All right. so make una remember make we hold our traditional values in high esteem higher esteem even much more than our political um, yeah political terrain and of his holders so make una not let politics come go dey make una misbehave come dey rubbish our traditional system if una dey do am before make una make una rethink because na just a way for the politicians to completely take over completely take over if they completely take over na yawa na im go gas all of us o dem never completely take over now yawa don dey gas some people. so na so we go warn ourselves reach dis um, beautiful morning sharp sharp oga adeomo we see one news headline and we come talk say we go chook mouth put for dat uh, news headline so you know some time back uh, the the body wey dey wey dey regulate uh, media come talk say. specifically on the seventh of july. okay you even i forget say <laughs> time and this thing dey always dey for your dey <laughs> dey always dey for your head so say dey talk say make media make dem no dey do report do report on uh, kidnapping uh, banditry and uh, terrorism <laughs> boko haram say make media no dey talk am again make we no dey report am again say we dey glorify na the word wey dem use yes say we dey glorify and then yesterday as i dey do check check oga omo, i come see one news headline say nbc don deny deny say dem no talk like that. even dey among the news wey we get today say dem deny say dem no talk like that. say make we dey report uh, terrorism matter oga omo, you know say we dey like to put, put, the dots yeah. together to create mm -hmm. the mm-hmm. picture make we get the bigger picture yes why one month after they go come change mind meanwhile before they change mind so we don't they get some we don't they see some kind kind news say some people they repent dem dey drop ammunition They drop uh, their arms and ammunition and they're now begging for forgiveness dem dey beg and me i no understand you know say you sabi put uh, <laughs> things together well well madam nkekwa abina you wan chook mouth for this thing first abina ogade omo because me i wan i i wan really understand wetin dey happen wetin dey happen na fish brain na we get me i know say i no get fish <laughs> brain no thank you say you talk am say you no get fish brain because me sef i no get <laughs> eh? Eh, eh you know say e don tey go be like say we dey deceive ourselves now if one mouth dey talk two things na be say confusion go dey you no go know wetin we dey call that uh, double speaking double speaking you no go know the one you go believe for inside because you no go fit get sweet wine and bitter wine from one fountain e no possible either one na lie uh -huh, or the thing e no e no genuine mm. na wetin we dey experience for this way system so when e be say tomorrow they go talk tomorrow they go say they no talk again i no know why we be like that and i no know why dem be like that because we wey dem dey tell the matter we go dey look dem say why dis people dey behave like dem no know wetin dem dey do because we wey dem dey tell we know wetin we dey do na dem wey dey double speak dem go come dey think say dem no know wetin dem dey do because e go be like say your clear eyes you do something small time you say you no know when you take do am wetin me see for there be say if dem say no throw stone for market you go feel say that market e no dey your village or that market you no dey sell for there your wife no dey sell for there you no know whether na that day your pikin go buy something for that place or mm. na your hmm. mama go there go buy something or your relation visit the market then you come throw stone you are like people dey throw stone They dey tell you say dem dey throw stone for that market. Mm if you sef dey pass you go still just throw because you feel say the market you no even get store there your wife no dey sell there your children no dey go there go buy something mm. what of your parents what of your brothers and your sisters because dem marry from somewhere all of una spread for different places now the day wey you come decide say dem come really throw the stone e come go be say na your mama head e go land put you know say am say the stone you say if dem like make dem dey throw the stone e no concern you na your mother head e go land put na that day you go talk say from today make dem no dey throw stone for that market na wetin happen na e be that people wey say make dem no dey report issue make dem no dey report wetin happen make dem no dey talk come out dem know say wetin people dey do na bad thing wetin dem say make dem no dey report na bad thing but the king wey dem take beat madman make dem still take dey beat the one wey im head correct mm. so now the matter don reach their domot dem don see am say where we dey go so e don pass be careful no need make we dey pre ten d no need make we quiet because if dem quiet pass the way e dey so now my sister <laughs> the the wahala wey dey come and the wahala wey go come no be wetin two leg go fit run dem go borrow leg join leg take run and dem don see am say the thing don dey knock for their door that is why dem change this matter i remember wetin person tell me some days back the person tell me say he just get wetin he see you know say you dey always dey see beforehand <laughs> he say he get wetin he see he just stay the thing just he just see am like a form of vision say see wetin happen say no be small gbege say all these things wey we dey look like say na child's play so say the way the the thing the when the something take come e say the thing eh e pass eh, eh, wey dem call am to eh, second world war you understand. Mm. so wetin we dey try to talk now be say all these things wey we dey talk so na dem know the truth dem decide to cover the truth but the truth dem no dey fit dey cover am even if e take long e go always bring out finger one day e go always surface na be wetin we dey experience now. <laughs> all right oga adeomo i know say thank you very much i see say you dey do check check you dey write you dey laugh <laughs> you dey shake your head oh. if possible sir if I don jump jump jump <laughs> comot for dis roof. This country eh, na very funny country o. Oh. very very. first of all e good make we realize something nbc don forget say nigeria don reach the stage of say no be only you go school first of all the people wey you first dey deal with na journalists, all of them be which implies say they go school you when you dey deal with them, na journalist you be which means you know how to keep record mm-hmm. and dem teach us how to how to keep record precisely on the 7th of july nbc issued a statement and at the same time give a circular to media houses on their letterheaded paper official page everything despite say twitter vanish but they still dey get official handle <laughs> of all the facebook and official instagram say make they no dey glorify banditry terrorism and kidnappers say dem dey use am dey disturb soldiers on their tactical approach because detailed reportage of everything wey dem dey do na im media dey give and by that dem dey compromise they were trying to look for wetin they call publicity party that dey compromise the activity of the security agent mm. because dem dey in partnership with security agent i rest my case na their mm. statement be that mm. from their official letter on the seventeenth of the same month of july serap reply dem Detail records dey serap reply dem The letter dey vanguard punch and practically all the media all the print media and fortunately as god go get am we fit get am for archive so the matter now when serap reply serap say first of all nigeria dey violate di treaty and charter of human rights when they stand with united nations mm-hmm. uh, ecowas and all di bodies international bodies wey nigeria belong to for information awareness and education mm. when dem swear say dem go always make dia citizens yes dey get but now you dey try deny the people to hear and get information so that make them know how the thing because na information wey you hear na dey determine the way you plan your movement. yes very correct oga adeomo. and so if you now keep the informations about wetin dey happen for plateau state. Mm. from the people and i mm. come go move enter plateau that very day the local government wey i dey go na im dey attack that day for instance mm. what have you done to me na you na the person kill me yes mm-hmm. and so you said they should not be giving it this is the second time when they issue a statement like that around march 2021 nbc early this year toward yes nbc around february march nbc issued a statement saying make they know they mention fulani herdsmen on air on air They come again in july to say make dem know they talk about banditry terrorism and kidnappers for glorifying discussions they con They use the thing They paint them saying now because we dey use them, that they use them take reveal the secret of security agent in the first case when serap letter when you read it through the letter when serap wrote to nbc on behalf of all the journalists and media houses to tell them say guys now don't violate people' right o oh? hmm. on the 17th of july to in response to their letter say how does the issue of the discussion on air on print media dey negate the job or dey dey reveal the the security planning and architecture of the country two how the media take dey discuss i mean their discussion dey reveal where soldiers lay ambush dey wait for terrorists <laughs> okay oga don maybe na our analysis wey we dey do na be the revelation wey we dey give okay you know say we dey always see before uh, because right now e even be like wetin dey happen now for dem to even come right now say eh, dem not talk so say we get the eh, freedom Freedom. to write wetin dem say make we make we write now dem say make we write say boko haram don dey surrender eh, the military the military don dey accept dem Eh. you know so we still we need to analyze we, we still need to analyze even the way i dey go so okay. the way i dey go <laughs> you see you know one funny thing nbc don finally don stay in their hand nbc don stay in their hand and plainly i e pain me because na that body i suppose be the body suppose be the body when i dey respect most mm. the hmm. agency the arm of i mean the agency when i dey really respect but where the matter don go now you see you say make dem no dey report about terrorist terrorists yet you want the same journalists to go and be printing on their print media and discuss it on air that boko haram members are are repenting. are repenting. you want us to go and publicize it yet we are not supposed to discuss it we should not talk about how many people they killed. Mm. that was where you came up with official statement of say official report and non-official mm, mm. one na for the reduced figure of the real number of deaths and the real casualties when the matter dey really take well both civilians and even the authentic yes authentic uh, military armed forces yes because if it dey themselves dem dey wipe them out the question is when you constantly dey infiltrate security you go go go come dey fear say why we dey reveal secret because of that you wanted to muzzle the press you came up with a law when they say gagging up the press when mm-hmm. ibb speak against that day but him too don forget say him pursue pressmen up and down even send the the delete uh, uh, one five uh, accusations, stay that time say him delete somebody divide am into two with uh-huh. bomb mm-hmm. uh-huh. everybody the guy for di adjunction <laughs> so now wetin i wan make we quickly realize with this say nbc don discover say the work of the military right now on the issue of repentant boko haram members cannot go noticed if the media choose to go on leave so na this one na a game plan to use us and dump us yes so the media need to be wise this time i dey see wetin all of them? dey put out to me i tell it's not news i don see it as news you know why The the the nigeria army dey tongue say boko haram are now involved in propaganda but you constantly dey They put on hmm. air They let people know now say people are repenting they are repenting Come commandant repent who can dey do the propaganda who is now the propaganda who dey dey involved in propaganda now to me na the army and for what purpose Purpose. Don't forget a few weeks back or few months back the minister dey preach The chief of army staff dey preach say make boko haram lay down their arms and they will give them soft landing Okay. no uh, all these things dem dey record o so if the man go out go dey preach say make them make sure say make them lay down their arms and their lives will be safe mm. but in the east for people wen dey talk, say the way you dey lead us we no like am you send people to go kill to go kill them because even as at yesterday, killing was going on in Imo State. Mass re-killing. In fact, yesterday they killed six IPOB members. Suppose IPOB I members. I suppose because you know it gets it gets uh, for, still from uh, check check. Some people don't dey pay hand when uh, they eh, dey talk say. Eh, yes, it, it gets. Um, in fact, uh, na one young lady na im dey tell me as we dey discuss this security matter na im she come dey tell me of somebody wey dem talk say na ipob member say na the person sibling brother na him see am say dis na person wey dem just send make e go buy something na him dey catch am come add am join the people wey dey catch wey dey come talk say na ipob member okay okay yeah we understand what i'm yeah i know where yeah it's true mm, mm-hmm, so so you see they will just allegedly allegedly uh-huh, killing or uh, innocent men oh, but they just tag them. but even at that even at that if you could preach in the north for boko haram that have operated for how many years say make dem lay down their arms you come dey tell dem say they are repenting why killing the easterners when you no fit tell say make dem repent. wey be say the okay. for for the uh, agitation say <laughs> bros leave us make we go my marriage with you don expire since 2014 now uh, what they are dey try let us know be say nbc play the game when they come up with a law only the same man dey use himself dey talk say na him say the minister and the federal government does not know and yet you dey do the work minister and federal government give approval yet they were not aware mm-hmm. yet they dey pay you salary for job they did not send you well uh, my people, the journalists wey dey dis country i tell una before say the solution to the problem na for journalists to go on strike you remember that time wey we take discuss this matter but right now they don look for another means okay if we tell dis people they fit no talk about us again o the world no go know say we dey work meanwhile another means dey when they take dey give information about us na it's okay mona dey talk mm, mona dey mm, talk mm. but first of all nbc finally disgrace themselves for denying that word denier is an indictment you know you dey use the language say you you like you you you west means a lot oh yes to you and then if you really know wetin words be don carelessly speak because even the holy book say this morning we don quote am for our office here take caution ourselves you go give account of every idle word that comes out from your mouth and because of that you on the seventh gave a statement on the seventeenth sarah reply you on by uh, waiting august you don dey tell people say you no first talk so how who who use the the na hackers use your of uh, your letterhead paper <laughs> no it's a question we should ask and then if hackers use your your letterhead paper they no shout that time no. say say somebody hack uh, say they hack if hackers use your letterhead paper and they no say official website o oh, because na soft copy dem dey fit hack the hard copy of every document na the one i dey dey with and if you were able to use your original hard copy to deliver letters to media houses and they are having it yet you denied it the people wey come deliver the letter are they fake NBC workers now you are denying it i think the man should honourably if there is anything called honour around him resign <laughs> but of course we know say na only nigeria no dey possible because of this let's let's look at it the indigenous people of nigeria need to know now that there is no eh, nobody call nbc we have message agency mm, mm. why are they taking all this decision oga never return don't worry when he come back nbc go change him out. who is in charge now who is taking decision who is the person that is that is talking mm. This thing recall us back to waiting DSS do during Saraki when they attack Senate legislative quarters. Later, the acting president removed Dara. So why will you do that kind of a thing? If they send the message to the outside world, say we don't know how to respect an arm of government. When they come back the person wey dey put dey remove am immediately before this new man wey dey there now come come say why you go dey remove the person wey go do our job e became a problem so probably instruction don meet nbc again on the second note say why una dey the action wey una dey take so una dey spoil our name o oh. e change scope but when the real man don return again you know for now femi adesina gaba shehu no dey this town and because of that even oga malami e no dey too talk as e like now until their oga return but i wan make we know now the indigenous people of nigeria if an agency that taxpayers money is spent on does not do the job of the taxpayers it therefore means that they should refund every allocation going to them that is why you quoted this thing just now that political power na power obtained from the people and therefore and must, must, be controlled, controlled by, by, the, the people, people. Mm. until nigeria stand to do that we will no longer be having an agency that will now become a tool in the hand of a sitting government because right now all the agency NDAs, no one is for the people and yet they are using taxpayers money to to pay their for their services that they are doing for somebody. It's a cheat on the country. I shouted this matter that day say for the past how many months now since 2015 till now National Human Rights Commission no day at work yet that they receive salary. Human rights are being violated on daily basis. SERAP when e be NGO now? e come dey do the work of National Human Rights Commission. That was why they quickly wrote a letter that had a documentation and a reference number you see the way i quote the date yes. because it has a reference number referring of that letter of on the seven a response to it of on the 17 ten 10 days interval now that was supposed to be the job of national human rights commission to caution nbc say why una dey violate on human rights violation of human rights no be when me and madam ikekwa slap each other na im national human rights suppose come for me o oh. e mm. suppose be when government dey mature dey step on di citizens na dem dem suppose dey stand up because na dem dey in between di pipo and di government but finally we don discover say for di country every MDA is now for di government and not for di pipo and yet di pipo praise dem they are supposed to defend the people. Mm. They so, are supposed to stand for but, the people. But the people, uh, the people they are now, uh, the people not today aware. Now make us they here. the reason why we dey here na to help the people know say see wetin you were you are expected to do but on the contrary make the southerners open their eye you may ask me why i ask the southerners to open their eyes i i go ask you why a repentant boko haram will have the freedom to move anywhere he wants mm-hmm. he has the freedom the the right to join any agency apply for a job in any agency to do what he wants to do mm-hmm. and by implication It's a continuation of a job done halfway. Me see a repentant Boko Haram to be a SARS on police uniform. na na still the doing the same. na na na the same ten and ten percent the yes. the same language. where I, I didn't want to just go accuse any of the agency of observing uh, but a repentant Boko Haram member can actually choose to say I want to start selling onions in Imo State. Mm -hmm and you cannot stop the person. and you cannot stop the person. and because when, when i choose to live where i was before. yes i want to start a new relocate, life. i wan relocate i wan relocate. but i still remain with my phone number that i can always use in talking to who i want to talk to. remember one boko haram uh, uh, abeg in quotes repentant boko haram member. yes. where later go back when dem come dey talk say soldier kill eh when dem say "So they are kill kill for forest eh after several adoptions yes e talk say e repent him come back but at a point e come say abeg wetin i dey do for here na I return which implies that that language the army suppose dem know now say their propaganda was to glorify their job to justify the huge sums of money that had been given report shows three days ago oh something happened <laughs> i no know wetin i just dey try to check something that so far since 2015 to date, that the federal government, the present federal government, had had given five point something trillion naira to security. To fight. To fight the this, same this Boko Haram when Nigeria they discuss say that they repent. Mm. And this were the same set of people when go attack two weeks ago an army formation of a battalion somewhere and finished everybody Finish in the in that place and you are telling me that they are repentant boko haram. and then and you the don't understand the money wey dem don invest see the money wey dem dey invest in our intelligence the money wey dem dey invest na eh? to buy arms to destroy the the the indigenous people of nigeria, of nigeria. <laughs> yeah that was why the letter was written to us that they never to allow nigeria buy arms, buy arms from them because the arms is always getting to the hands of these people to deal with if you know say one one oga but even a custom oga said it plainly yes that the arms imported by nigeria government find their ways into the hands of bandits find their way uh, how the way the way i don't know whether na dual carriage way or na na express way the arms dey bring am come for dem not be say dem find their way oh, no no no no. not talk like that use the statement of the man eh. he say dem find their way you know say sometimes ammunitions on their own get tracker dey get the voice of who wan use them. yes they no dey when the man prepare am he no prepare am say na soldier wan use am so why you no go trace who dey talk say na him go use am now the ammunitions that were coming to the country had a serial number attached to a particular group of people in the country. Yeah and then the thing came now find yourself in the hands of custom and eventually were delivered to the federal government when the thing go to discover that where we were kept the armory no be here we suppose dey na eh, dey fly comot <laughs> they had to leave it's like you keeping bat in a complete in an enclosure bat know say na tree one for eh, so eh. then you come dey keep am for inside room wey no for see no fruit nothing nothing as soon as you dey open e window e go escape go escape go tree go go e go hang go hang as usual as usual so the arms had to look locate their men so when the custom ogas use the word say ammunitions find their way into the hands of bandits i think i understand the statement very well they actually find their way one of the ways they find was remember say nigeria army took 300 million naira and ammunitions they were on their way to Benue yes. when all of them were wiped out. They were wiped out. Where are those guns and the money and today? So when the man said they find their way, they actually find their way. Mm-hmm. You know, say when landlords be thief, eh, for compound and e born children wey be thief, anytime children go thief ten ant come e go defend dem say no be dem thief am because na him send dem make dem go thief the thief. so and these are the people you are telling us are repenting. But, but we thank God for our Nigerians so because if you go social media. No, no, there is a news here now. I know one, I mean, no one devour. Maybe be every person they let out of the bag. Okay. But one part of the news where we we'll get this morning, social media response say we will not. They say social media users say we will not forgive you. Every Nigeria that had had a relationship somewhere who had died in this battle will always come for you even after your repentance. Mm. Mm. Yes. So, but the it, la, common com, common sense now yes the government even I, the I, soldiers I, now you need to you see a soldier wife re replied yes, army yesterday yes he blasted Nigeria army that after killing my husband in 2018 you are telling me these same guys that did the job have repented have repented <laughs> what have you done for me to show that you actually care about my husband mm. what have you done to make sure that you pay back the, the, the, the person that that took my husband from me and then here you are telling me the man repented. you still dey speak grammar. okay okay <laughs> wetin you don try now to make sure say the person wey take life the law wey talk say if you take life you too should go in for it. Mm you dey tell me say na repent see there is something going on i don't know capital somebody was giving uh, give uh, one boy uh, life imprisonment say he steal something hmm. Uh, 14 years uh, old Uh, 14 19 is it 19 now for this country now you go thief fowl you go jail but if you loot money dem go give you chieftaincy title They go give you title and then dem come make you minister okay hmm. Mm. for only dis country na for dey happen mm. Mm. go thief fowl na dem go jail you na white house you go end so the man so the guy go dey vex the judge dey vex say you dey see your mate when dey remove things you you come here come thief fowl uh, you no come back again <laughs> you i know say the guy never reach twenty when dem sentence to life imprisonment now now a capital offence was committed the person wey commit am you dey tell people now you dey let the whole media dey pick the whole world dey say dey repent the thing is touching me oh god omo wetin what the intelligence in this matter so okay you never see answer this eh, question okay yes now the intelligence in the job because we get intelligence agencies agency yes eh, nigeria eh, nia nia dey mm, there mm-hmm. but for some time now dss collect their work join body nia no con dey function the way they suppose function two they no get the kind um, mobilization wey they need to take do their job finish however even though dem dey get when they directly under the supervision of national security adviser to the president mm-hmm. na im office they supervise that office but wetin suppose dey happen na collabo job be suppose be you see nia nigeria uh, i mean dss or sss Uh, the the intelligent uh, gathering department of nigeria army the cid and the uh, the fib mm. of nigeria police all of them suppose always dey work together to safeguard every community okay but here na the job dey the man when he dey on top if he have an agenda there is a the way you can pass information to the down for them to disintegrate Neutralize. remember say the other day for plateau state soldiers were sent to the place mm. which means information dey say people go attack yeah but they told the head of the community say when they no tell us say make we repel them so they came in in their presence yes and they destroyed killed and left okay soldiers dey They no kill any soldier man He say but the soldiers e say dem not give them instructions. Instructions. say they were not giving order to fight fight them back back mm. say make them repel these people. so oga adeomo with this. so the wisdom e need now you know, dey try ask the wisdom e need yes so the wisdom e need now na at every time somebody dey make sure say the agencies will carry out his agenda one remember when the benue youth dey pursue di herdsmen and the guys that were always coming when they dey always come attack them internal information people from inside the benue state hmm. gave information say not be those nine when the state government do mass burial for when so many radio stations and television stations go cover hmm. say not be those guys wey come from bush kill dem say na government plane come out shoot everybody return back into the forest and left okay you see you see why we dey talk about this infiltration say our um, um, security agencies don dey compromise yes i tell and you more compromising dey come now come because now. Elec this? election dey come okay you need more men on the street to do your bidding okay in a uniform how come say dem don dey compromised which i don see for there the real indigenous people no dey that place again na mixed multitude na e dey the hmm. place mixed multitude na e dey the place and na the ones wey be say dem no be indigents na dem get upper hand for there that is why you dey see say their effort no dey always make sense. you see my my people i really thank god say gradually nigerians don dey dey wiser than the way they dey before even though e dey sluggish a little say by now we suppose don know pass where we dey if pikin be sixty years e still dey learn Eh, if we foresee a failure but we still thank god say because we still get years ahead eh, god grant us some years ahead now to take make sure say we balance up the one wey we don lost e good make we realize say as the matter be now we go fit correct am sharply sharply and the only way to correct am na for us to stand on our feet do necessary corrections everywhere we go how to the indigenous people of nigeria when still get opportunity dey inside any of these armed forces be careful we know say your life too dey at risk hmm. okay oga adeomu before we enter uh, business uh, news and uh, market waka make i i come across something and the thing capture my mind i come say make i read am so that the indigenous people of nigeria make their make their understanding dey enligh Yeah. remember that time when eh, when they talk say make everybody wey get gun say make dem return their guns Yes. make dem remove licenses Yes. at that time now i begin sing say something something dey come dey come something dey come wey go make the indigenous people of nigeria dey vulnerable yes okay The demystification of the myth say e dey illegal for nigerians to own guns This one na by chief malcolm emo kinovu omirobo na him write dis thing i see am the thing touch me now i make i share am with all the people wey dey listen to us hmm. and you know after now you fit still download this eh, podcast podcast so that you go listen to am say the right to life is the inalienable right given to us by our creator and guaranteed by our constitution and so it is our right to defend it. In the circumstances, if a man with the intent to harm you attacks you with a stone, you have the right to defend yourself with a stone. Mm. If he attacks you with a stick, defend yourself with a stick. If he attacks you with a cutlass, defend yourself with a cutlass. And if he has the effrontery and audacity to attack you with an AK 47 assault rifle then you have the support of our creator and the legal backings to defend yourself with an AK-47 assault rifle. rifle. Nigerians apply for guns. It is your constitutional right. right. Now waiting Chief Malcolm Emokinovo Omorobo talk with this one. Hmm. A word is enough, enough, for the wise. wise. Hmm na wetin na very that is uh, that oga adobale for that your statement o oh, that your write up Oh, god bless you mm. Mm. very good one so it it it is our right for us to defend ourselves after all they don tell us say make we not be cowards yes say make we not be cowards na di oga for inside presidency tok mm-hmm. am so the indigenous people of nigeria don be cowards be ready to defend yourselves be ready to defend your communities and if any mole dey inside na where our traditional yes rules come in come be, be that make our rules and regulations as guided by tradition make it take make effect. it take effect for any mole but anybody wey wey choose to sell their um, their people their out. people out my people una still dey lis ten to um, on our business and lifestyle program inform me on inform me radio this uh, beautiful rainy day wey good for cup of tea you know like the one wey <laughs> wey i don drink finish for inside studio so sharparly sharparly make we enter our business news and how money dey change with other people money before we go take uh, market waka i know say una dey look forward to that one <laughs> since but we we need to give am today. okay um, Uh, today, when the 11th of August 2021, the matter for okay Business News for Inform Me program today, and they say two uh, fraudsters, I will take them, say, say two fraudsters don't forfeit their um, <laughs> their three Lagos duplex and 200 million, 200 million naira and then uh, uh, vehicles to federal government they, and then the federal government go use and do. Um, we, we, we go maybe we need uh, to eh, ask EFCC okay. later who uh, they eh. deliver and to and what it was used for. Okay. The two uh, the two guys name now Toby Lola Bakare and Al Alimi Sekiru. Ogadeomo, Omo. eh? for me I go say na allegation. And they said they, f- they forfeit the money okay. and everything. Now, as, as the news carry on, carry that, Okay. Uh, they can't leave two vehicle when be best if 500 and one Toyota Hilux 2020 model. Wow. yeah, so okay. hmm. One billion naira fraud matter. Aviation firm don't accuse SFU uh, Commissioner of Police of cover up the competition. The IGP say the commissioner they cover up the issue of one billion naira inside uh, aviation issue, and because of that, say that is special force unit. Mm. Uh -huh special force unit com uh, commissioner when as a uh, eh, super cop abake are dey in charge of mm, mm, one of the uh, uh, yes. this one too They in charge of let's say oh, one billion uh, one billion, billion naira, naira they say, covered up yes so now they petition the igp saying how many houses that that uh, igp uh, so when i just read am as i just dey check am dey try put am down now i say oh we don't get gradually second abake are is on the way <laughs> shake up Don't they happen for inside nnpc as senior management eh, eh, staff don they don redeploy them? they come cook sack for some mm, to be replaced eh, by yes to be uh-huh. replaced by uh-huh. maybe possible repentant boko haram educated okay. naira Don't they exchange with in fact di matter club climb ladder as nigeria currency Don't they form more and dollar Don't they get more wings say uh, as at yesterday e be 509 naira for you to change one dollar but today e don add another one naira join am again so uh, for parallel market matter we will hear the new price today and the way the matter be say every day now na in the bond picking. <laughs> court don finally don order say uh, make uh, oga okorocha make e finally forfeit all the property give imo state government and even even with say e wan go build university for ah, ah. daura yeah eh e wan build even at that e wan build ah, university for daura because e say say e wan <laughs> so they say make e for fitoli property now e say kai this one now somebody see somebody for meeting for in the night na him make the judgment come out for daytime like this <laughs> say Ingo go appeal the judgment. nobody they collect the property o oh. the nbc wey we dey discuss just now finally oh, when you no don deny say dem no stop any broadcaster station say from say make dem no dey report terrorist matter and terrorist attack o oh. but di regulator don had in a letter wey dem date on july uh, July seven twenty twenty one. dem come direct all media and broadcast houses say make dem stop to dey give detailed or active information and uh, on terrorism kidnappers and, and, and banditry during any of their daily newspaper review or on air discussion. They call it glorifying banditry and terrorism. But they can finally come kick now, say they know they talk the matter. But they don't forget, say Serap can reply their matter on the 17th of the same month of July. And Serap can tell they say, Una don't do overmatch bandrio say the human rights when god give even every human being say make they dey hear word na dey collect am o oh. na don dey behave like people. wen don dey talk say let there be light and you say there must be darkness o oh. hmm. <laughs> well uh, this one dey come on the issue of eh, repentant boko haram members social media users say we will never forgive you social media users don reply repentant boko haram and army Eh, and the eh, nigeria army say they go pay back so if they like make they carry dem comot for nigeria or make they put them in uniform make they dey waka for street their faces are already known nowhere wey they see them, wey they no go pay back because the families of people wey get all the soldiers wen die they say they go pay back hmm. so nigeria now have the indigenous people of nigeria and the repeta boko haram to fight so that is the implication when i dey talk say our country not just not just dey eh, divided but fragmented so right now somebody don come out say i don change una forgive me but e no do restitution e eh? <laughs> no do restitution eh, and then you come allow am say make e come go so the people who ask for restitution <laughs> na im be this. so they don dey take they don dey take for they don dey take prepare to take restitution see for them to come out like this now simple intelligence simple intelligence go suppose tell dem say pipo go go fight these people back by diasef madam apart from say the ones wey come out say they repent so many of dem dey waka with us for inside street dem dey with us for our community we know we dey see them gradually there is always a revelation when e dey lead people to take tell you say yes see so so person see wetin e be well uh, currency table this morning us uh, dollars you fit see am buy for 509 naira and exchange am for 510 naira uh, pound sterling 695 naira to buy 703 naira to sell euro 590 naira to buy 596 naira to sell canadian dollar 415 naira to buy 425 naira to sell south africa rand 35 naira to buy 45 naira to sell australia okay united arab emirates dirham one hundred and thirty-five naira to buy instead of one hundred and fifteen. Eh? Yes, one hundred and thirty-five to buy and one hundred and forty naira to sell. Hey. For the first time, this thing don move. I remember when hmm. buy dam hmm. for twenty naira to. <laughs> Oh, Ghanaian cedis eighty-five naira hey. to buy, ninety-five naira to sell. Cameroonian CFA eight hundred and twenty-five naira to buy, eight hundred and forty naira to sell. Benin Republic CFA nine hundred nine hundred naira to buy, nine hundred and 950 naira to sell. Chinese yuan 70 naira to buy when it be sixteen naira before. 70 naira to buy, seventy five naira to sell. Australia dollar three hundred and five naira to buy, three hundred and 330 naira to sell. And I want make we just quickly add this one join journal on our news. Say federal government don't recall the envoy when uh, for Indonesia When dem pin join ground begin press im head He con dey shout say i can't breathe i can't breathe because of the way nigeria treat their citizens for here even their envoy no mean anything to anybody outside the world i read say nigerians complain to that particular man of how they dey treat them. He say make they bring evidence uh, na the evidence be that uh, na the evidence be that so that was the response <laughs> they gave Yeah. to nigerians who were complaining of the treatment to nigerians over there so na so e dey this morning you know ah madam ikekwa sharp sharp god go help us hmm, that's why i love eh, my country for market worker, <laughs> foreign rice na thirty-two thousand and rubber na one seven cup na one sixty i don't know people say they buy the rice shell because we get our own foreign rice our own foreign rice now na only that one be like say e dey add money every day because e dey competition with the real foreign rice our foreign rice now dey for twenty-five thousand, five hundred some dey twenty-seven thousand for our own uh, foreign rice because they dey different different rubber dey go between one thousand four to one thousand five cup na one forty then our uh, local rice that one dey come for hundred kg na forty-six thousand naira they dey sell that one rubber now na one two and cup na one twenty against hundred naira our brown beans na one eight cup na one fifty our oloka and white beans dey go for one five and cup na one thirty our melon don dey come down because new one go soon show face if e never dey show face two thousand four and the cup dey go for one sixty then the other engine melon dey go for one thousand three hundred and cup na one twenty ogbolo don dey go up small small dey say e not to produce this year say by the end of this year ogbolo go sell for almost ten thousand so now ogbolo na five thousand five hundred cup na five hundred groundnut oil wey dey for twenty litre na fifteen thousand five hundred while four litre dey go for three thousand eight red oil no dey stable e dey go up dey come down now na nineteen thousand five and four litre dey go for three thousand two hundred we come find out say folita wey dey market na reach three type according as the, the size take be na so the people take dey put price and the market people don get sense say because of the size who carry the one you carry come if na the big four liter, they go sell am for you for three five if na the small four liter, they go sell am for you for three thousand naira now garri na twelve thousand and uh, rubber dey go for line line rubber dey go for two thousand naira some dey sell two thousand two especially when you come inside town plantain dey expensive now though e don dey come out small small uh, very soon e go dey very uh, cheap for everybody dey to buy and the new yam also don come out and e don dey price don dey come down small small but now e still dey up that one na the market waka for the week. All right, sharparly sharparly just greet our people. Mm, my people <laughs> una don hear wetin we talk this morning dey say na wetin person comot eye na im mate do pass am uh, make we no comot eye for the things wey e be say e concern us because uh, people wey we put hope say na dem suppose to dey guide us dey tell us the truth and dem come dey tell us make we dey double speak now make we no dey talk true the way we take see am if where people no wan hear truth e that's make the people no just dey talk at all at all e no good the reason why people like us dey here na make we tell people the truth if person dey do bad you go tell am say this thing wey dem do dem no do am well this na wetin dey go on like my papa talk e good make you dey hear news so that in case dem say make dem run so that you go fit run make trouble no meet you for where you stand so by the time you say make we keep quiet na be say everybody go dey for inside darkness my people my name na sandra ekekwasalotun. according to the reason why newspaper good make you read am they say newspaper a dey keeps ignorance away na be the quote when follow newspaper just as dem dey get am say an orange dey keep the doctor away i wan make you realize na orange abi eh, apple eh, na orange we take learn am for our school okay that time but now if na apple na you call take learn so orange and apple e dey keep doctor away okay fruit fruit <laughs> eh, eating fruit every day keeps you away from from the doctor <laughs> so but i wan make you realize one thing if somebody no want make you know na because e want make you fall so would they try to close people's mouth from talking about the bad people when they road Now because they want make you wrong enter their hand so the best thing the indigenous people of nigeria open your eyes and your ear more to hear more so that you go know the way to prepare Then they tell you say boko haram don't repent probably now your community they won't send them come now and make them. open your eyes and make sure you watch out for new eyes when they your player. my name now adeomuaka i dey salute now this morning All right, no need for me to add join wetin my people don talk na my own na say make i tell una say di information wey una hear and use na im be di power wey una get to take comot for the situation wey una find una sef so till next time i say make una enjoy una sef think good thoughts then be proactive not reactive so una just take good care of una anyway anywhere una dey but more na no out o because the next program dey come sharparly sharparly and that na farming things